murumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda banywanyi inshuti zacu mwiriwe neza ni thomas kamilindi ubasuhuza mu rwanda mudukurikire kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ya radiyo ijwi ry'amerika mu burundi muratwumvira kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri hashize imyaka makumyabiri n'irindwi perezida melchior ndadaye yishwe uyu munsi mu burundi baribuka ikabe akaryo keza ko kuraba ko twagumije kandi turiko turateza imbere iryo ragi rya ndadaye ryerekeye impangu nziza ya demokarasi uyu ni musenyeri gervais banshimiye ubusa arikiepiskopi wa diyoseze gatolika ya bujumbura mu burundi wayoboye igitambo cya misa yo kwibuka perezida ndadaye muri nigeria polisi yarashe mu myigaragambyo joe biden kandida w'abademokarate mu matora ya perezida wa leta zunze ubumwe za amerika arasaba perezida buhari guhagarika urugomo ku nzirakarengane no muri sudani abaturage basubiye mu myigaragambyo kubera kuzahazwa n'ubukene mugume hafi ya radiyo zanyu amakuru yo hirya no hino ku isi tuyahere muri nigeria umuntu umwe yishwe mu mujyi wa lagos mu myigaragambyo y'urubyiruko rwarenze ku mategeko y'umukwabo rusubira mu myigaragambyo maze polisi irarasa joe biden arasaba perezida buhari n'igisirikari cye guhagarika urugomo kuri rubanda fidele niyongabo arakomeza kuri iyi nkuru abari mu myiyerekano yo kwiyamiriza igipolisi bagumye mu mabarabara mu gisagara cya lagos uno munsi ku wa gatatu barenze ku itegeko rya leta riziririza kuja mu mabarabara inyuma y'ijoro ryaranzwe n'akajagari igipolisi cararashe ku bari mu myiyerekano igipolisi carashe kandi uno munsi kwa gatatu ku mikangara yari mu myiyerekano yari yashize amabariyeri mu gice c'igisagara ca lagos aho igipolisi carashe ku bari mu myiyerekano yo mw'ijoro ryo ku munsi wa kabiri igitigiri kitamenyekanye c'abari muri iyo myiyerekano barahasize ubuzima abandi barakomereka hari amakuru yatangajwe ko amasasi yumvikanye mu bice bitandukanye vy'igisagara ca lagos harimwo no kw'ibarabara rikuru rija ku kibuga c'indege mu kibanza gikomeye amabisi ahagararamwo hamwe no hanze y'inyubakwa za televiziyo abari mu myiyerekano batangaje kandi ko amasasu yumvikanye mu bindi bice bitari bike vya nigeria harimwo umugwa mukuru wa politiki abuja perezida muhammadu buhari ntaco aratangaza kuri iyo myiyerekano n'uruhagarara biriko biraba mu gihugu ibiriko bibera muri nigeria vyatumye amakungu abikwirikiranira hafi joe biden umukandida azoserukira umugambi w'abademokrate mu matora ya perezida azoba mu ntango z'ukwezi gutaha muri amerika yiyamirije inyifato y'abapolisi yo kurasa abari mu myiyerekano yasabye perezida buhari n'igisirikare cy'igihugu guhagarika gukoresha ingufu z'umurengera ku bari mu myiyerekano yifatanije n'abo bose babuze ababo mu bwicanyi bwakozwe ku bari mu myiyerekano yamenyesheje ko amerika yifatanije n'abanyanigeria bariko bagira imyiyerekano mu mahoro basaba ko inzego z'igipolisi zitunganywa bushasha ruswa ikarangira mu gihugu fideli niyo ngabo ukomereza kandi no muri sudani naho abaturage bongeye kubura imyigaragambyo baramagana ubukene bubugarije iyo myiyerekano yabaye uyu wa gatatu mu mabarabara yo ku mugwa mukuru Khartoum no mu bindi bice by'igihugu abanyagihugu bariko biyamiriza ubuzima bubi babayemwo hamwe n'ingufu z'umurengera zakoreshejwe n'abapolisi ku bari mu myiyerekano mu ntango z'uku kwezi iyo myiyerekano ibaye indwi imwe inyuma y'aho abantu cumi na batanu biciwe abandi batari bake nabo barakomereka igihe abanyagihugu bo mu bwoko butandukanye batana mu mitwe bisunze ubwoko biyamiriza kandi ingufu z'umurengera zakoreshejwe na leta ku bari mu myiyerekano mu buseruko bw'igihugu uruhagarara rwadutse inyuma y'aho umushikiranganji wa mbere abdala hamdok mu ntango z'uku kwezi yirukanye buramatari w'intara ya kasara iri mu buseruko bw'igihugu amasanamu yahererekanijwe ku mbuga ngurukanabumenyi yerekanye abantu bariko baragira imyiyerekano ku mugwa mukuru Khartoum hamwe no mu gisagara bifatanye ca omdurman hamwe no mu bindi bice vy'igihugu abari mu myiyerekano baturiye amapine y'imodoka mu bice bimwe bimwe vy'umugwa mukuru leta mfatakibanza irananiwe no gusubira kunagura ubutunzi bw'igihugu bwasinzikaye bikomeye abanyagihugu ntibaronka ibintu ngenderwako nk'ibitoro ibifungurwa n'imiti mu bufaransa umushinjacyaha yagejeje bwa mbere na mbere imbere y'umucamanza abantu barindwi bakekwaho uruhare mu iyicwa ry'umwarimu samuel pati samuel pati yigishaga iby'amateka n'ubumenyi bw'isi mu ishuri ryisumbuye mu ntara ya evelyn hafi ya paris umurwa mukuru w'ubufaransa umusore w'imyaka cumi n'umunani y'amavuko witwaga abdulak anzorof umuyisilamu wakomokaga muri ceceniya mu burusiya yamwishe amuciye umutwe ku itariki ya cumi na gatandatu y'uku kwezi polisi yarashe uyu anzorof nawe arapfa amaze gukora ibara abantu barindwi bakekwaho ko bamufashije mu ibara rye bagejejwe imbere y'umucamanza baregwa iby'iterabwoba barimo abana babiri batarageza ku myaka cumi n'umunani anzorof yaba yarahaye ruswa y'amafaranga kugira ngo bamuhe amakuru kuri mwarimu pati abandi bantu icyenda bari bafunze by'agateganyo bafunguwe polisi ivuga ko itarabona icyo yabashinja kugeza ubu barimo ababyeyi ba anzorof bombi sekuru na murumuna we umwe hagati aho guverinoma y'ubufaransa yahagaritse umuryango wa kisilamu witiriwe sheikh yasin mu rwego rw'umutekano no kurengera umuco n'uburezi nk'uko leta ibisobanura sheikh yasin ni umwe mu banyapalesitina bashinze hamas iri ku rutonde rw'imitwe y'iterabwoba rwa leta zunze ubumwe za amerika uburayi na isirayeli hamas yahakanye ko ntaho ihuriye n'uriya muryango wa kisilamu wahagaritswe mu bufaransa ku rundi ruhande minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu w'ubufaransa gerald darmanin yategetse polisi kurinda imisigiti yo mu mijyi ibiri bordeaux na bezier mu majyepfo y'ubufaransa kubera urugomo ruyibasiye burimo ubutumwa bwacicikanye ku rubuga rwa facebook busaba gutwika iyi misigiti mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nimudukurikire no kuri youtube na facebook voa radiyo yacu noneho amakuru y'ibiyaga bigari mu burundi uyu munsi bazirikanye imyaka makumyabiri n'irindwi ishize perezida melchior ndadaye yishwe mu misa yo kumwibuka umushumba wa arikidiyoseze gatolika ya bujumbura musenyeri gervais banshimiye ubusa yahamagariye abarundi muri rusange n'abategetsi by'umwihariko kugendera ku matwara ya ndadaye washakaga ko abanyagihugu bose bishyira bakizana mugenzi wacu eloge wirika neza yateguye iyi nkuru
ibirori nyamukuru byo kwibuka melchior ndadaye byabereye ku mugwa mukuru w'ubutunzi bujumbura inaho yiciwe nk'uko yari umukatolika byabanjirijwe n'imisa yasomewe kuri paruwasi ya michel hagati na hagati mu gisagara imbere yo kuja gushira ingori z'amashurwe ku ntatemwa yiwe n'abagendanyi biwe ziri hafi yaho umusenyeri wa diyoseze nkuru ya bujumbura gervais banshimiye ubusa yavuze ko ndadaye yibukwa nk'umuntu yerekeje ubuzima bwiwe ku kurondera kwitunganya neza kw'igihugu ciwe na bene co yashimangiye ko hategerezwa kubaka uburundi bw'iteka buzindyane n'ukwama abantu basubiranamwo rero imana ko mubandanye haboneka abantu b'intwari nkawe kugira ngo indoto ziwe zibandanye zirambuka uburundi bwacu bubu bw'iteka buronka amahoro amahoro ahagaze ku butungane tugomba kubaka uburundi bw'iteka kuri bose ubuzira akarengane ubuzira agasuzuguro ugutotesanya n'ubwicanyi musenyeri banshimiye ubusa yibukije ko ndadaye yari yatahuye ko demokarasi yari ituma abanyagihugu bihitiramo abarongora biciye mu matora meza niko kuvuga ko ari igihe cyo kwisuzuma kugira ngo abarundi bamenye n'ibirago igiwe ryaragendewe nikabe akaryo keza ko kuraba ko twagumije kandi turiko turateza imbere iryo ragi ryandadaye ryerekeye impamvu nziza ya demokarasi ihagateka bose ihereye mu gusondera ubuzima bwa muntu intwari yubahiriza bose mu byo barekuriwe intwari idakumira intwari zitarenganya intwari idatoteza ko turiko turahinahaza perezida melchior ndadaye nk'igihugu y'uburundi mbega nk'ubu yogaruka yosanga twaratambutse dushingura akadutera yosanga twatsindiye aho turi nk'isekuro canke yohava asanga yibwira ko twasubiye inyuma nk'ibirere ivyo bibazo hijwi rya amerika ryabibajije bamwe mu banyagihugu y'ubujumbura no mu ntara ya rumonge mu manuko bushira uburengero abenshi bemeza ko akarangamutima kandadaye kajanye nawe mvutse ngo demokarasi yavutse iracariho nca nangura kwibaza nimba yoba yarabayeho sinovuga ko yoba igihari nk'uko byategerezwa kugira uhabwe ikintu hariho aho nabibonye nanjye byaranshyikiye ugiye gusaba ijambo bakabanza kukubaza uri muri sisiteme uri mu mugambwe ubunye umuntu aravuga ibyo yifuza kandi arashika aho yifuza mu gihugu cyose cy'u Burundi iragi ryandadaye ubunye rirakurikizwa ari mu kazi ntukumigwa birababaje cyane kubona ibyo yarwaniye ibyo yagize tutigeze tubishikako jewe ku bwanjye mbona uburundi butigeze buhinduka ibyo yarwanije n'ubu nibyo bikihari nibyo tukibayemwo usanga uburundi ari ubw'umugwi mutoyi waba bufise mu minwe ndajaye yifuza ko abarundi bishira bakizana mugabo sivyo bihari ubu hirya no hino ubwicanyi buraba abanyuruzwa bakanyuruzwa hama bakaburira irengero incameri ni byinshi bicaye ngaho ntiwobona harimo n'abagiye gusaza bagapasiyona atana akazi bigeze bakorako ubukene n'inzara biri mu kutwica nuko biratandukanye cyane ivy'ubu unye nakuronka ngo nakazi hatabayo ka mwana wa mama ibiturire uko niko kuko ntakayagwa demokarasi y'ubu nta nubwo yegereza kuyo ndadaye yifuza ibiturire biriho ubushomeri buruzuye kandi ukaza usanga hirya no hino habaye ibintu by'ubwicanyi ku byerekeye ubu birateye agahinda namwebwe murabona yuko ibyo yipfuriza uburundi atari ko biri mu kurinda impinduka mukuru w'ishyirahamwe ya vode ry'imfubyi n'abapfakazi b'abubahwa abicanye unandadaye asaba ubutungane n'izindi nzego kwerekana vy'ukuri c'ababo bazize no guhana bakoze amabi mu bihe bitandukanye agera hishaki ubwo bwicanyi bwose ntawe uramenya imvo nyezina yabo ubwa mbere ni ukumenya ukuri ku byabaye ubutungane bugakurikira niho hazoshobora kuba ukunywana nyakuri abakoze ayo mabi bacirwe imanza hanyuma duhariranire twese dukeneye kubana umututsi yarapfuye umuhutu yarapfuye gusa dukeneye yuko ukuri kuja habona ninde yabikoze kubera iki badahana melchior ndadaye yishwe afite imyaka mirongo ine mirongo icenda na gatatu inyuma y'amezi atagera kuri ane ari mu ntebe y'umukuru w'igihugu niwe muhutu wa mbere yarabaye perezida w'u Burundi kandi yabaye umukuru w'igihugu wa mbere yagiye ku butegetsi yatowe n'abanyagihugu abamubanjirije bose baturuka muri komini imwe ya rutovu intara ya bururi mu bumanuko bw'u Burundi kandi bari abasirikare babukuranye ko habanje kubihirikwa ry'ubutegetsi ariko atamaraso asesetse ubwicanyi hagati y'abatutsi n'abahutu bwakurikiye urupfu rwa ndadaye bwahitanye abantu barenga ibihumbi amajana atatu nk'uko ntiyabisiguye eroje urika neza ijwi rya amerika kwibuka iyicwa rya perezida ndadaye rihurirana no kwibuka iyicwa ry'abana bagera ku ijana na mirongo itanu mu ishuri ryisumbuye ry'ikibimba mu ntara ya gitega ku nshuro ya mbere leta yabujije ababyeyi babo gukora imihango yo kubibuka iyi nkuru turayigezwaho na desire yatungimana igenekerezo rya mirongo ibiri na rimwe ukwezi kw'icumi uko umwaka utashe uburundi buribuka perezida melchior ndadaye yagandaguwe kuri iyo tariki amaze amezi atatu gusa atwara uburundi kuri iyo tariki kandi imiryango inshuti n'abagenzi be n'amashyirahamwe aharanira agateka kazina muntu baribuka abanyeshuri barenga ijana bo mu bwoko bw'abatutsi bo ku ishuri ryisumbuye rya kibimba bishwe baturiwe n'abari bajejwe kubarera kwibubu bazira urupfu rwa melchior ndadaye aho kwibubu haciye hubakwa icibutso mwaka w'ibihumbi bibiri uno mwaka ku nshuro ya mirongo ibiri n'indwi yo kwibuka ababo iyo miryango n'ayo mashyirahamwe ntiyemerewe kuja gukurikiza uwo mugigwa buramatari w'intara ya gitega yasiguriye abajejwe gutunganya urwo rubanza kuri uno wa kabiri nk'uko mushano terence ari muri abo avyemeza ko kubera imvo z'umutekano ico gikorwa kitazoba terence mushano icegera c'urongoye ishirahamwe ase jenoside cirimoso amenyesha ko bari baranahejeje gusiga ico cibutso ati kubona buramatara bamenyesha ko yafashe iyo ngingo ku mvo z'umutekano kuko icyo kibanza cegereye cyane aho umukuru w'igihugu evariste ndayishimiye avuka akunze no gushikira ari mva idafashe namba mushana ati biraboneka ko ari amacakubiri ntawobuza abantu kwibuka ababo cane cane iyo bishwe bunyamaswa atacyo bazira murazi neza bajya abanyeshuri ko ababyeyi bari babarungitse kwiga kandi bakabaragiza leta iyo leta rero niyo yari ikwiye gushigikira abana ababyeyi abandi bacitse ku icumu n'amashyirahamwe nk'iri ase jenoside n'ayandi mashyirahamwe yifuza yuko mu burundi hoba ukuri hakaba ubutungane maze abarundi bakabona gusubiza hamwe amahoro akakagarusura akasasagara ari amahoro atari amahorerane abanyagihugu baganira na radiyo ijwi rya amerika bo mu gisagara ca bujumbura na gitega babona ko ari bitera soni kwankira ababuriye ababo mu kibimba kuja kubunamira je ku bwanjye mbona bari kubareka bari kubareka bakarira ababo kuko bababuze batabanse byari ibibondo byabo byari byarungitswe ku ishuri ariko ntibagirirwa amahirwe yo gusubira mu mihana ababyeyi rero bo bareka bakarira hamwe bakagarukira ku babo niba yakumutemere kabisa ibintu bibabaje rwose kuko nta muntu ashobora kubuza umuntu aje kwibuka uwiwe kuba ari ugusubira kumukomeretsa na nari ibikomere biba birazimangana kandi rero ibi bintu ni ingendo mbi cyane ni ingendo igayitse rwose abarundi twari dukwiye kumenya yuko iki gihugu cyacu ari igihugu cya twese umenga iki gihugu ni igihugu cy'abantu bamwe umenga iki gihugu cy'abantu abana bariya bamwe gusa no kumenya yuko iki gihugu tugisangiye jewe ndibaza yuko umutekano waba uhari waba ukwiye kuko n'umukuru w'igihugu aheruka kubyemeza yuko umutekano ukwiye mu gihugu cy'u Burundi je nibaza yuko atashingiro byaba bifise jewe ko ndabibona nibaza ko ari kimwe cy'ubwoko cyaba kikibandanya mu gihe kuri uno wa cumi n'icyenda ukwezi kwa cumi sentare ntahinyuzwa yakatiye abagirizwa kugandagura melchior ndadaye bamwe gufungwa umunyororo wo guherayo harimwo n'uwahoze atwara uburundi perezida petero buyoya abandi bagakatirwa imyaka mirongo ibiri umwe mu batuririwe aho mu kibimba akarokoka kugeza n'ubu inkovu z'ubushe zitarazimangana yamenyesheje iradiyo imwe isamiranira mu burundi ko atacizera afitiye ubutungane bwa kino gihe ariko akizera ko ibintu bizotinda bigahinduka icyizere biso cy'ubutungane novuga yuko uno munsi biracagoye biracagoye kuko habaye amabi menshi mu burundi ku buryo n'ibyo byacu nyine byagiye muri bimwe numanume ugasanga bamwe hariho abagirizwa ibi abandi bagirizwa ibi bajya muri bya bintu byo kumvikana rero ati wewe ntuvuge bya bindi nanjye simvuge bya bindi twibanire uko nicyo gituma rero tuguma tuburindiriye kuko gushika uno munsi nta butungane novuga yuko umuntu yovuga ngo hari ubwo yizeye ubunyene mugabo isi irahinduka kanatsinda twaguye ku ishuri twaturiwe n'abarezi umva twaguye mu maboko ya leta nicyo gituma leta rero ishobora kugira uko ishoboye kugira dutunganirizwe duhozwe nibaza yuko ubutungane buzoboneka ntawo kwihebura rwose mugabo gushika uno munsi nta butungane turaboneka kandi ntabwo twizeye mwomenya ko abantu batandatu harimwo umuyobozi w'iryo shuri ryisumbuye rya kibimba firmato niyo nkenguruka baciriwe urubanza rwo gupfa mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda n'indwi kandi koko baricwa igihano cavuye gifutwa mu burundi abandi bagirizwa ubwo bubisha bwo mu kibimba baridegemvya nk'uko abarokotse babivuga desiratunga imana kigali ijwi rya amerika desiratunga imana urakoze kuri iyi nkuru nanone y'aba bana b'ikibimba umuryango witwa ase jenoside canada nawo uramagana icyemezo cya leta y'u Burundi cyo kubuza ababuze ababo muri buriya bwicanyi rero bw'ikibumba kubibuka mu itangazo umunyamabanga wa ase jenoside canada emmanuel nkurunziza yashyizeho umukono uyu muryango uravuga ko ari ukwica urubozo bahagaze abacitse ku icumu ry'ubwicanyi n'ababo mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda noneho mu mateka habayeho venuste nshimiyimana aratubwira kimwe mu bintu byaranze itariki ya makumyabiri n'imwe y'ukwezi kwa cumi ku itariki makumyabiri n'imwe z'ukwezi kwa cumi umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu n'icyenda habaye ihirikwa ry'ubutegetsi muri somaliya rikozwe n'abasirikare bari bayobowe na jale muhamed siad bare ingabo za somaliya zishyigikiwe n'imodoka zimitamenwa ziyobowe na siad bare zinje mu murwa mukuru zifata amazu akorerwamo n'inzego zikomeye za leta kandi zisaba ko abategetsi b'igihugu begura ku mirimo yabo iyo kudeta yahiritse perezida sheikh muhtar muhamed hussein wari perezida w'inzibacyuho na minisitiri w'intebe muhamed haji ibrahim gal wari warabaye minisitiri w'intebe wa mbere wa somaliya y'ikibuno ubwigenge ndetse akaza no kuba perezida wa repubulika ya somaliland abakoze iyo kudeta bitwaje ahanini ko amatora y'abadepite yabaye mu kwezi kwa gatatu muri mirongo itandatu n'icyenda bose batayavugagaho rumwe ku buryo yakuriye umwiryane hagati y'abanyapolitiki ayo matora yitabe byitabiriwe n'amashyaka mirongo itandatu n'ane atsindwa n'ishyaka somali youth league ryegukanye intebe mirongo irindwi n'eshatu ku ijana na makumyabiri n'eshatu nyuma ya kudeta ubutegetsi bushya bwakoresheje igitugu bukurikira cyane leta zunze ubumwe z'abasoviyete zagenderaga ku matwara ya gisosiyalisite kugeza muri mirongo irindwi n'irindwi somaliya itangiye gukorana bya hafi na leta leta zunze ubumwe za amerika yo kudeta yari ibaye iya mbere ishobotse nyuma y'izindi ebyiri zaburijwemo kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu n'umwe somali yibonye ubwigenge isi yose yizihiza umunsi mpuzamahanga wo gukaraba intoki buri mwaka ku itariki ya cumi na gatanu y'ukwezi kwa cumi uwo munsi u rwanda rwawuhuje n'uwahariwe ubwiherero ni ukuvuga imisarane cyangwa se utuzu twa sugumwe mu kirundi uwo munsi usanzwe wizihizwa mu rwanda ku itariki ya cumi n'icyenda y'ukwezi kwa cumi na kumwe buri mwaka iyi minsi yombi ifatwa nk'amagirirane mu kurwanya indwara ziterwa n'umwanda nibyo mugenzi wacu eugenie mukankusi yaganiriyeho na madamu alphonsine mukamunana inzobere ishinzwe ubuzima bushingiye ku bidukikije mu rwanda iyo ugiye kureba mu gihugu cyacu usanga intego z'ikinyagihumbi nyinshi twarazigezeho harimo n'izo kugabanya impfu z'ababyeyi n'iz'abana ariko iyo ugiye kureba usanga umuco wo gukaraba intoki hakoreshejwe amazi meza n'isabune usanga tukiri hasi akaba ari muri urwo rwego rero nka leta y'u rwanda binyuze muri minisiteri y'ubuzima n'abafatanyabikorwa twashyizeho izi ngamba zo gukaraba intoki kugira ngo dukomeze gushishikariza abanyarwanda ndetse n'abaturarwanda muri rusange kugira umuco wo gukaraba intoki kugera ubwo igihugu cyacu kizaba igihugu aho gukaraba intoki hakoreshejwe amazi meza n'isabune abantu bazabihindura umuco
none se uragira uti gukaraba amazi meza n'isabune uti turacyari hasi ni iki cyagaragaye ahanini mu bibangamira iyo gahunda y'isuku nk'umuntu afatiye kuri icyo ngicyo cyo gukaraba intoki murakoze ngira ngo icya mbere kibangamira ngira ngo ikintu cya mbere kizamo imyumvire y'abaturage abaturage ubwabo ntabwo barasobanukirwa neza ibihe by'ingenzi byo gukaraba intoki hahandi tuba tuvuga ko umuntu yakagombye gukaraba intoki avuye ku bwiherero umuntu agakaraba intoki amaze guhanagura umwana witumye umuntu agakaraba intoki mbere yo gutunganya amafunguro agakaraba intoki mbere yo konsa umwana umuntu agakaraba intoki mbere yo gufata amafunguro ndetse n'ikindi gihe cyose intoki ze zanduye iyo ugiye kureba usanga mu by'ukuri abantu batarabisobanukirwa neza usanga batarumva akamaro ko gukaraba intoki nyamara iyo ugiye kureba burya intoki usanga nibwo buryo akaboko n'intoki ni urugingo rw'ingenzi ku muntu kuko buriya nta kintu na kimwe ushobora gukora udakoresheje intoki naba ari ukwiyuhagira urakoresha intoki naba ari ukurya urarisha intoki naba ari kwambara inkweto urakoresha intoki naba ari ku kazi ukoresha kompiyuta urakoresha intoki naba ari kujya ku bwiherero urangije urakoresha intoki ni ukuvuga ngo intoki mu by'ukuri ni urugingo rw'umuntu rukora ibintu byinshi mu gihe rero utarugiriye isuku ngo ubashe kumenya ko ugomba gukaraba kenshi ukoresheje amazi meza n'isabune ni hahandi uzasanga za ndwara zose zituruka ku mwanda twita ko ziterwa n'umwanda umuntu azajya azirya yenda navuga ngo ni ukuvuga ngo intoki zanduye ni nk'umuyoboro ugeza mu kanwa imyanda umuntu aba yakoze za ndwara tujya dukunda kwita mu ndimi z'amahanga fiko oro dizize mu gihe wakoze isuku neza y'intoki wakarabya hakoreshejwe amazi meza n'isabune ushobora gusanga wirinze za ndwara ku rugero rwa mirongo ine ku ijana aha yenda ngarutse kuri zimwe mu ndwara zikunze kwibasira abantu kandi ziturutse ku mwanda kandi byoroshye ko umuntu yazirinda akoresheje uburyo bworoshye bwo gukaraba intoki hakoreshejwe amazi meza n'isabune aha navuga nk'inzoka zo mu nda harimo za mibe asikarisi teniya n'izindi havuga impiswi havuga indwara z'uruhu nabwo urabizi ko nazo ni indwara ziterwa n'umwanda tukagaruka ku ndwara z'imirire mibi harimo n'igwingira mu bana aha biterwa n'uko umwana aba yariye ibyo kurya eh, birimo umwanda noneho kugera ubwo amara y'umwana ashobora kuba yakwangirika kubera umwanda amara amato y'umwana akaba yakwangirika noneho ibyakagombye gutunga umwana byose eh, umwana agahorana diyare idakira nicyo bakunze kwita mu ndimi z'icyongereza environmental anteropathy iyo nayo ni indwara ishobora gutuma umwana agwingira kubera ko ibyo arya ntabwo umubiri we eh, ubasha ku- kubyakira ntabwo ubasha kubifata ngo ubigumane bitunga umwana ahubwo ugasanga umwana agi- agiye kugwa mu mirire mibi aha navuga nk'indwara zo mu kanwa bijyanye n'isuku nke yo mu kanwa ndetse nkavuga n'indwara zimwe na zimwe eh, z'amaso tukagaruka kuri za tifoyide birariviyoze umwijima wo mu bwoko bwa a Ah, mu by'ukuri iyo tuvuga no gukaraba intoki n'isuku ntituyisiga inyuma muri rusange aha turongera tugahita tugaruka no ku eh, no kwirinda za ndwara zindi za malariya aho bisaba gukora isuku y'ahakikije inyubako bya bimene by'amazi byose bikaba bya- by'ibiryo cyangwa se by'ibicuma bigakurwaho hagasigwa ibinogo by'ahantu imibu ishobora kororokera hagakurwaho ibigunda abaturage tukabigisha gukinga amadirishya ikindi kindi eh, mu rwanda ngira ngo murazi ko mu bihugu byacu by'abaturanyi eh, bari bamaze iminsi bafite icyorezo cya ebola yego muri Ah, kongo wenda ndavuga muri kongo Mhm.
ni ukuvuga mu rwanda zimwe mu ngamba twashyizeho mu buryo bwo gukumira eh, kiriya cyorezo cya ebola harimo no gushyiraho eh, ibikoresho eh, byo gukaraba intoki ku mipaka aha ngaha ni ukuvuga ngo umuntu wese winjira mu rwanda eh, anyuze cyane cyane ku mupaka w'u rwanda na kongo eh, aho hantu hasanga ibikoresho bigezweho byo gukaraba intoki aho umuntu atega amazi ah, utega intoki amazi arimo umuti wica udukoko ah, ugakaraba intoki bitagoye kandi intoki zikaba zikeye ni ukuvuga rero mu by'ukuri tugarutse kuri cya kintu cyo gukaraba intoki ni ikintu cy'ingenzi naba tuvuga ngo gukaraba intoki ebora ah, yenda ubu inkingo zarabonetse ariko mbere zitaraboneka ni ukuvuga ngo ingamba zari ziriho mu by'ukuri zari zo gu- gushishikariza abatugana gushishikariza abanyarwanda muri rusange kugira uwo muco wo gukaraba intoki ah, bakoresheje amazi arimo umuti kuko nibura nibwo mu- bumwe mu buryo eh, bwadufashaga kuba twakwirinda nk'uko bisanzwe ni mu rwanda mu karere k'ubugesera ubu umutumire wacu namushimira ku buryo ari kugenda asobanurira abantu ku bigendanye no kuba umuntu yakagira isuku nk'aha mu rwanda dukunda kugiramo nibura dufitemo nk'aba- nk'abanyabuzima bashinzwe kugenda bashishikariza abantu kugenda bagira isuku bikaba ngombwa ko buriya nabo baracyafite akazi ko kugenda basansibiliza kugira ngo abantu babigishe umuco wo kugira isuku kuko hari ukuntu aba- iyo iyo uvuye nko mu kazi runaka nk'abantu bafite abana ababyeyi u- uragenda ugasanga uko yaje avuye mu kazi niba yonsa agahita afata umwana akamuha ibere atabanjije gukaraba ibyo rero ugasanga ni ba buryo bwo gukwirakwiza za ndwara umwana agenda yandura bitewe n'isuku nke ku mudamu numva rero i- numva icyifuzo nk'uko icyifuzo cyanjye numva nibura kuko tuba dufite nk'abajyanama nk'ubuyobozi amavuriro yajya ashishikariza abaturage nk'igihe dukunze kugira inama nk'iya buri wa kabiri ya buri buri cyumweru Eh, bajya bashishe- bajya banyuzamo hakajya hagira nk'abajyanama bigisha nko kuri icyo kintu kigendanye n'isuku numva byakaba byiza kugira ngo abantu babashe kugira ngo bagende basobanukirwa kuko abantu nyine bisaba kwigisha ni uguhozaho nako gatekerezo nshaka gutanga gusa ngewe ndi mu mujyi wa nairobi numva isuku isuku ni isoko y'ubuzima ni ukuvuga mbere yo gukora ikintu icyo ari cyo cyose umuntu yakagombye kubanza agakaraba intoki akiyeza neza kugira ngo ataza kugira ingaruka izo ari zo zose zishobora guturuka ku mwanda nyine uvuze ukuri No.
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti zacu aya makuru nahumurije mbashimiye cyane rwose ko mwayakurikiye tuyabagejejeho turi iwacu mu ngo zacu mu rwego rwo kwirinda icyorezo cya virusi ya korona mukomeze mugubwe neza na gahunda za radiyo yanyu ijwi ry'amerika murakarama